muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na thomas kamirindi ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
twaba tugiye duhimirize abafundi b'indimo bakwiragire mu misozi babwire abenegihugu batere kuko turabye ukuntu imvura itanguye kugwa twibaza yuko ishobora kubandanya bigenze neza uyu ni beatrice nyabenda umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kibitoke ni amakuru ku burundi mu burundi rero uruzuba rwinshi ruhangayikishije abarimyi bo mu ntara ya cibitoke ariko umuyobozi w'igisata cy'uburimyi n'ubworozi muri iyi ntara beatrice nyabenda arabahumuriza avuga ko imvura yatangiye kugwa kandi ko ishobora gukomeza ikabandanya ni inkuru dukesha evariste nzikobanyanka
kuva mu mpera z'ukwezi kw'icenda abanyacibitoke co kimwe n'abandi bo mu mihinga itandukanye y'igihugu barasohoye isuka kugira barimire agatasi hari n'abahejije kurima baca baratera imbuto imvura bari biteze ntiyabikigwa nk'uko bari babimenyereye kwigwa mu kwezi kw'icumi abarimyi bo muri komine rugombo babwijwe rya amerika ko batagira ayo bacira n'ayo bamira kuko imbuto bateye zaheze mu kuzimu imvura yase burundu n'umutonyazi ntituronka ibigori byumye ibiharage twateye biri mu kuzimu byarase kumera imyumbati niko kuko ibigori byatewe n'ipfunya ni kuvuga rero ubu tugeze habi tugeze hatema oya nukuri ibintu turiko turakora bimeze nabi rwose ibigori byumye n'utwameze twatewemwo impfunya kubera atamvura oya tubayeho nabi tubayeho nabi rwose nta kintu kizodufasha abo barimyi bo muri komine rugombo abatari bwatere imbuto bavuga ko ariyo bariko barafungura kubera kubura uko bagira kandi ko n'imvura yataze abayaze n'ijwi rya amerika basaba gufashwa asha ni ukuri nikwemere cyane rwose jewe nk'uduhaga nari mfise nari n'abatoto twawe tubiri twose nibaza ati ngomara dutere none twose nacenshira mu nda abana bace batuye sinzi rero ukuntu tugiye kubaho ico nosaba leta nuko yotugarukira ikadufashanya kuko abana boronka ico barya nukuri leta niyo kutugarukira kubera tugenda no mu makaro tukabura akazi kubera nta mvura iriko iragwa akazi kaboneka imvura iriko igwa nukuri emwe nuko nimwe umwe gwenyene yo kutugarukira nuko dushobora kuronka abagira neza bakadushikako bakadufasha mu mwanya imvura itaragwa kugira turonke inguvu kuko baturetse niya nzara yo kugira nte yo guhunga hari n'abandi muri abo barimyi bo mu ntara y'ibitoke batarahebura babandanya gutera imbuto bibaza ko ejo canke hirya y'ejo imvura izogwa uno mugabo twamusanze ariko arateragira ibiharage muri komine buganda urabona tubandanya dutera twiteze yuko kumbure mu ijuru hari covamwo mugabo turiko turaraba nta kirimwo ntituri bwicare kuko twicaye naho nibwo bwa bunebwe ahubwo tuguma tubandanya kugira ngo turabe yuko imana yotwibuka ikatugirira ikigongo umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara c'ibitoke aremeza ko uruzuba rutariko rurorohereza abarimyi muri iyo ntara bari basohoye isuka igihe imvura yatangura kugwa igaca yisubirira hejuru beatrice nyabenda yabwijwe rya amerika ko atahura akamo k'abarimyi muri kino gihe yego cyane akamo k'abo barimyi turakumva kubera kuva urutasi rutanguye imvura ntiragwa ngabo haguye nkeyi mu misozi abantu baratangura gutera batanguye gutera ikiragenda ntiyasubiye kugaruka hariho ibitari byumwe cyane n'abandi batari bwatere uwo mufasoni arongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu atera akama abanyacibitoke kutamarira imbuto mu nkono beatrice nyabenda afise umwizero ko imvura ishobora kugwa umwanya n'umwanya mu bisanzwe umurimyi nicyo kimwe n'umubyeyi nicyo gituma naho boba batanguye gufungura ibyo bategereza gutera bosubira bakaraba kugira barabe ko bosubira kugura imbuto batere abatari bwatere abamaze gutera nabo henshi ntibyari bwume cyane naho hariho ibyapfuye mugabo ndazi ko hari ibishobora gukira bo kwihangana muri iyi minsi ndabona ko imvura itanguye kugwa abataratera botera hama kubera imvura mu bisanzwe itangwa n'imana ndazi ko nayo itazoduheba nibaza ko bizogenda neza mu gisata kijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara y'ibitoke ikigiye gukorwa no guhimiriza abafundi b'indimo kugira nabo bahimiriza abarimyi batera imbuto barindire ikizovamwo nk'uko bivugwa n'umufasoni Beatrice Nyabenda twebwe tugiye duhimirize abafundi b'indimo bakwiragire mu misozi babwire abenegihugu batere kuko mu- turabye ukuntu imvura itanguye kugwa twibaza yuko ishobora kubandanya bigenze neza hama batere hama eh, bagume biteguye kuko umurimyi ntahahomba ntahomba rwose kandi ni izuba ryatse imvura nayo irashobora kugwa kandi ku- turabye ukuntu ikirere kiriko kiragenda turabona ko imvura itanguye kugwa abatera tuzoca tubahimiriza kugira bace batera abo byari by'umwe bose barashobora no gusubizamo kuko vyama vyabaye uruzuba rwaka muri kino gihe ruvugwa nka hose ku butaka bw'uburundi akarorero nako mu ntara ya kirundo aho umuhanuzi mukuru wa buramatari w'iyo ntara aherutse kubwira ijwi rya amerika ko imiryango irenga ibihumbi bine imaze guhunga izabo kubera inzara mu ntara ya cibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka na muntu mu burundi cnidh mu magambo ahinnye y'igifaransa usaba leta y'u Burundi kutikika inyuma yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe cpi ngo yirengagize guhana ibyaha eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro
mu itangazo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazina muntu CNDH wasohoye kuri uyu wa gatanu uvuga ko utewe umutima uhagaze n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU uwo mu gutanga akarorero k'icuka kibi kiri hagati y'igisata ca ONU kijejwe agataka muntu catewe na raporo y'abahinga bigenga yasohotse mu mpera z'ukwezi kw'icenda uwu mwaka iyo raporo yamenyesha ko mu Burundi hashobora kwaduka akaga k'ihonyabwoko mu vyasabwe muri iyo raporo ni uko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI yokurikiranira hafi ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse indyane za politike ibi vyatumye leta yikura mu masezerano y'i Roma ashinga imigenderanire hagati y'ibihugu na CPI umukuru w'umugwi CNDH asaba leta kutikika inyuma yo kwikura muri aya masezerano mu gusasa indavu kudahana Jean Baptiste baribonekeza ku bwa CNDH iyo ngingo ntiyogira intumbero yo gushira uruhu rw'amazi ku byaha byo gusinzikaza agatakazi na muntu byakozwe canke bishobora gukorwa mu Burundi ahubwo umurwi CNDH ubona kuva muri ayo masezerano bisigura ko ubutungane bw'u Burundi n'izindi nzego vyega zitegerezwa kubandanya kandi zigashitsa amatohoza ku byaha byose byo gusinzikaza agatakazi na muntu byakozwe no kumenyesha ukuri gutunganiriza no gusubiza iteka abasinzikajwe hamwe n'imiryango yabo kugira ingendo yo gusinzikaza agati y'akazi na muntu iranduranwe n'imizi umurwi senidashi urateye intege abajeje ubutungane ngo bakorane ubwira ico gikorwa c'iteka igihugu c'abajeje umugwi CNDH warajwe ishinga kandi n'ingingo leta iherutse gufata yo gufuta amashirahamwe agera kuri atanu yigenga n'ayandi atanu yahagaritswe ivy'agateganyo umurwi sendai uratewe umwitwarariko n'ingingo leta yafashe yo gufuta burundu amashyirahamwe atanu no guhagarika by'imfatakibanza ayandi atanu umurwi sendai uratewe kandi umwitwarariko no kutavugana kuri hagati y'abajejwe intwaro n'abarongoye ayo mashyirahamwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo umurwi CNDH usavye rero gusubira kwihweza izo ngingo kandi uhanuye abarongoye amashirahamwe arabwa n'izo ngingo gushira imbere kwitura ubutungane mu bwitonzi umukuru wa CNDH asaba inzego z'ubutungane n'izindi zijejwe gutohoza ku vyaha gukora amatohoza yigenga Jean Baptiste baribonekeza ahamagarira ibihugu n'amashirahamwe gufasha ubutungane bw'u Burundi kugira buronke uburyo bukwiye bwo gukora amadosiye atandukanye abari mu butungane bakenyereza igume bakore igikorwa cabo ico tucamizako ni uguhozako kugira ngo bashobore kubandanya neza amatora- amatohoza bayatanguye bayabandanye hanyuma bagire ico ba- bashitseko muri ico gikorwa rero tuboneho guhamagarira abantu batari bake harimwo ibihugu bimwe bimwe vyagiye birafata ingingo yo guhagarika gufashanya n'uburundi turabona nk'ibintu vyinshi bigorana mu butungane biturukanye n'uko hariho usanga usanga bafise uburyo bwabuze kubera porogaramu kanaka yahagaritse abo o nibaza ko boja mu badufasha gutera intege ubutungane umugwi CNDH uremeza ko mu Burundi hakorwa ivyaha bitandukanye ariko usanga ivyaha bikorwa atari bisaba ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI itumwa ko kubigira kw'amatohoza Eloge Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda n'ubwo uburundi bwavuye muri ya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rwirahe cpi abashingwamanza bafashe imiryango yabuze ababo kubera ibibazo bya politiki byo mu burundi babakomeje akazi kabo bityo bamaze kugeza izindi dosiye nshyashya z'imiryango mirongo itanu n'itanu yahohotewe muri ruriya rukiko cpi metre armel niyongere umwe mu bagize abo bashingwamanza yagiranye ikiganiro na mugenzi wacu edi rwema
twebwe nk'abashingwamanza bafashe imiryango yabuze ababo uyu munsi twashikirije idosiye mirongo itanu na zitanu z'imiryango yahohotewe ubuzima tuzishikiriza sentare mpuzamakungu mpanabyaha kugira igire amatohoza hama iheze ikurikirane abo bantu bikika mu kiza kubera bari mu nzego za leta ibyo rero tukabisaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuko tuzi yuko amasentare y'u Burundi atashoboye adafise ugushaka ko kugira amatohoza yigenga kuri abo bantu bari kubahohotera ubuzima abana b'abarundi metre almeri niyongere ubu ni ubwa kabiri mushikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha amadosiye kugira ngo babe bakora amatohoza ese amadosiye ya mbere yo hari icyo yatanze amadosiye ya mbere n'amwe yatuma ibiro by'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha byatumye yugurura amatohoza y'ibanze ubu rero turiko turasaba umubonano kugira tumubaze aho dosiye y'uburundi igeze inyuma y'imiryango iguma yita ku rutare rondera ubutungane mu kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha urabye n'amaraporo y'ibisata bya oni ariko arerekana ko mu burundi hari ubwice bw'agahomerabunwa ibyo byose bikaba biri mu bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha turiko turayisaba kugira yugurure amatohoza nyezi n'ahama ikurikirane abo bantu bose bari baravugwa muri ayo madosiye y'ubwicanyi hari abashobora kuvuga ngo murate umwanya kuko n'ubundi burundi bwasabye ko buva muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha abo bibaza ko turi ko duta umwanya barihenda kuko uburundi mu gihe busabye kuvayo muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha bufise ikiringo cy'umwaka mu gihe bashyikirije iryo kete munyabanga mukuru wa oni aho rero ni ukuvuga ko ubu iyo iryo iryo vamo ry'uburundi rizogira icyo rivuze mu kwezi kw'icumi k'umwaka uza ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ubu rero ibiro by'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha burafise uburenganzira buhabwa n'amategeko bwo gukurikirana umuntu wese avuga mu madosiye y'ubwicanyi ari mu burundi ese metre armeri niyongere iyo miryango muhagarariye yaba yaragerageje gushakisha ubutungane mu burundi kugeza n'aho bibananira bagahitamo kwiyambaza ubutungane mpuzamahanga mu gihe mwerekanye neza yuko ubwo butungane bw'igihugu cyasinyiye amasezerano y'i roma atabwigenge bufise atagushaka bufise bwo gukora amatohoza murashobora guca mwitura senare mpuzamakungu mpanabyaha nibyo rero iyo miryango yakoze yarerekanye neza ifashijwe na twe tw'abashingwamanza ukuntu ubu amasentare yo mu burundi atagushaka fise yo kugira amatohoza hama turaheza turitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha kandi turizeye neza yuko mu minsi iza iyo sentare izokugurura amatohoza mwezina hama iheze bikurikirane abantu bose bavugwa muri ayo madosiye y'ubwicanyi metero armeri niyongere turagushimiye cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika yego murakoze cyane digwema
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi dorine dori mbega dori uracaryamye canke wavyutse ngira ngo waraye urushe mwana nararusha ariko si cyane mugabo nari nabyutse ngo ndabe icyo nokora ibyo uriko urakora n'ibikiga dorine woba uriko uritegura ngo usubire kugenda ubwo ntiwoguma hamwe ukaruhukaga wa mukobwa we mama sa ehe niwikubure jewe numva atabyo noshobora ivyo ushobora biga biragoye gufata ikaye n'umukubuzo
zana mama wanje kareho n'indi yari yabigutumye sinahora nikuburiye nagira numve ko nobishobora mukanumvise bigoye kujya umwe umwe wese n'akazi kiwe mama mugabo rero dorine Mm.
ko n'ibyikara mubona biriko birakuraniraga mwananje uzobigenza gute jewe mama Yego.
nta mutima usimba ko atari ubwenge buke mfise Ewe, ari bosikanya mwana nka wanje.
gusa ndizeye ko tuzoteba tukavana nkabandanya amashure yanje none ubona muzovana gute kandi ubona ingene diregiteri amwemera niyo atahari ari wagirisha amanama jewe rero ga mama Sa.
nakare sinagomba kubandanya niga kuri rirya shure none gadorine mwananje Eh.
irindi shuri ubona wokwiga ino Mm.
tworikura hehe nibwo ino ntarihari none hariya mu gisagara ntiyuzuyeyo mbere ho ngo ntibakwirukana cyangwa ngo Mu bakudubutse gisagara?
Eh, utanga uruhuko uyahejeje none gadorine Mm.
aho mu gisagara uvuga ko twe naso ko atani igisanira dufiseyo wumva wokwiga ukaba hehe erega mama nta kidashoboka mu gisagara ufise amafaranga ngo hariho amazu mato mato y'icumba kimwe kimwe umuntu ariha ku kwezi hanyuma ukajya gute uko ko nyine tutazo- ko tutazojanayo Mm.
nkaba nzi ko utazi no gutora ibiharage Mm.
wocirondera umukozi
ariko mama nawe nagutwenga mwana biragoye nakubwiye ko igihe mwondonkera ayo mafaranga kujya si byo ngorane none hariho amaresitora bateka dorine iryo risubizo iyo urikuye ntusubire kunteranya naso uribuka uturisha itongo ku gikoresho ngo bagutumye ku ishure kandi uduhenda reka nawe mama kubuzura kaboze ibyo hari uwo byibagira bijya na byo nyine napfuye kwihoza mwarandenganiye Twakurenganije gutega Nuko mwana.
nyene jewe ibyo ari byo byose sinzosubira kwiga hajya kuri lise profe bosco akihakora ariko gadorine Mm.
ubwo wontomokera neza ukambwira icyo mwoba mupfana urya mu porofeseri bosiko bose ko numva bamuvuga neza oya reka guhigima mbwira Mm.
neza Higima nyene.
nimba gusaba amananiza Mm.
jewe nzoce ngenda twihigurire nyakurusha Mm.
ntibibaze no kunkora basha nigabo ndamwemeye kwenta tukishyura ubwo nkumva akagwa kiwe ngene gakamutse
ndebe muri kano gatondo wamaze gutangura kunyugwagwa
erega ndaruzaniye ukurya ni kare Eh, aha nagira numvirize ko ururimi rwaraye mu kanwa Eh, ahubwo nawe nuze ndaguhe uwusome ku musi ijwi da jewe nsomye ugwagwa nk'aya mango naca ndirirwa ndakukumba hasi nk'umusiba Eh, kandi rero mugabo na wewe muri ino minsi unyoye inzoga nyinshi ntuzogenda utazigwaye
erega ndaruzaniye mwana wa mama si jewe
Mm.
agahinda mfise shahu muzi ko baca umugani ngo intuntimanurwa n'intore
ahubwo reka nzana agatebe icyo tuvugana waba udashaka kungora kandi wowe ntoki ndakurura ikiwanyu
ahubwo ndebere ibyo urimo aho kubyiyibagiza Eh.
ahubwo emwe kenyera muhangane kuko bigiye kukugora n'utakanura reka se byirinda kumbarira Eh.
nibyo nibonera sha ugira ngo gutunga ingo zibirirwa mwana wa mama ntibyoroshe mugabo kandi ubyifashemo neza no kugora ntibigoye cyane none abana ko atari abo gifata izosi Mm.
barakuze kandi nabo nyine barabona ko bafite ingorane reka some rimwe
ntego rwagwa rukakwisha reka sigaho mbere mwana wa mama burya nyene Mm.
mbere hajya kubona urera abana bakuze bangana kurya Mm.
kwishwanje tovuma urera inzoya mbega mwana wa mama ndebere Mm.
abo bana ba mwene wanyu ubona bazokugoza iki kubasumira
ega nazo nyene bizojamo Mhm.
nuzi ko hatari akayabu imbeba zitambira burya boca batangura gusesagura Mm.
kuko babonye atawe ukibatera igitsure jewe abana Eh, jewe abana ndabizeye eh, kuko ababyeyi babo barabahaye indero ikwiye n'ukuri wowe uzoza uraja gusimbura aba gusa ku bintu byaraye neza Mm.
he handi ho Mm.
ntaco bazokugoza n'ukuri
namanze nisomere
yewe geza aho rurakwiye aje kwagwarura aho sha bigabanya akana kwera okamoya n'ukuri
ari ibyo byo aho nyina wabo yari akiriho barabikora bwishwaje araziba ndebe reka iyo nzoga yo mu gitondo irakwica numva ko utanguye kuvuga uhobobeza nk'isugure ntazi amatobo
ninapfura reka kumpamba kandi noneho ngo gunyara yishwe n'umu- gunyara yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera wishwaje ewe migani yo kuyishigikira mbega none waributse kuja gutira ya hema uramenya ko twavuze ko urubanza ruzobera ngaha muhira ivyo umvira wiboneza nabyo vyose.
nakubwira Eh, jewe narababwiye ko atari urubanza ruzosubira kubera ngaha muhira kuba ari ukugorana abantu baca baguma bitera mu byumba bihinze kuko bashaka oya ivyo ntaco ntaco ivyumba tuzovyugara Mm.
Eh, hanyuma barya abana narabonye barafise abagenzi babo b'intamenwa bavuze ko bazoza kubafasha kushobora kuvuga bagasera bintamerwe bagera bashaka mu rubanza rwanda umunsi ngana batwimye inzoga ku munsi wo gukaraba aho n'ugomba basubire Inzoga nawe.
mu guca ku mazi naho hoshimbaho
dore sa kumenya ngo nkamutse nk'uko wahora na magi ubwo muhira ntiwajya bagushwana baraje no kwimuhira nta ngorane nk'imwe mfise mama turumvikana neza papa nawe vurema ntacyo tuvugana kuko iminsi yose si habari Eh, abo buya papa wawe buya papa wawe arakora ni kuko umbajije ko papa akora
none si wumva ariyo atariwe yamari nagira ngo aba yagiye ku kazi eh?
we nakubwesha ko ataba ahari kuko ari umutikoroga atacanitswe Ha, mugabo sha mama wawe arahabona gute urazi ingene kariya yaje mu nama Mm, sha naho akarambona atacavuyemwo sha.
Mm, ariko gamisi sabwe byagenze gute kugira nishyugwe kandi wari wanyemereye ko uzobimfashamo mana nzima ariko gadorine nzi gushaka gushika ryari ko nakubwiye ko ari uriya mushinzi bosco yankoshora mvuga mukebuke nakumve
oya si hari nyamushenzi Mm.
bera nicyo gituma wasi ko uja kuganirira muri shaka eh?
wesha uno munsi nta vy'amashambure kuko ndishavuriye Oh, oya sha sheri wanje reka gushavura byose bizogenda neza ariko bizogenda gute kandi ngiye kuguma imuhira mfate isuka ndime
mbega washobora kuryara ushobora ntararyamye nk'uwapfuye
reka wari wapfuye nyine none wiyumvira yuko washitse ingahazo ijika nga mva hehe mbe nk'ubu wiyumvira yuko ari magingo
none wowe si mu gitondo
ataba mu gitondo siko Eh.
izo nzoga unywa ku kigandaro ca mura mwawe zikagenda zitakwirahinda kurahira none ubwira umubwire ko ari ku mugoroba Ego- ego kandi mwishwanje ntacyo kanye nk'ishanje wakorotse inyomvya ugenda nkagira ugiye kuraba ico woba urafasha kubera urubanza woca ku mazi rwimirije eh? simenye ntuze wese ko ugiye kugohera izo waraje
wa mugo we matama ntuntuke ndatsinyanye none ni watsinguriye
ati watsinguriye mbaho uba uzinywa nkimpabe impabe hari aho ziba ziriko zirakubwira eh? nabona mushika waje arakuburuta nk'intama yapfuye Eh?
ashika aterera ngaho arigiye bishwanje intama yapfuye ajya wari ko utazi matama ajya wari ko nisinzirita ku rwenge ngo numva izewe waravuga
emwe mukama wanje Eh.
ariko abagabo hari aho mwiyumvira yuko abagore turi bijuju ugira umbwire yuko rwari ugu- rwari urugeri katari akaborego kari akaboregwe Eh, gusoma koko nari nasomye ariko hajya n'urwenge rwarimo urwenge ego data ndemeye yuko rwari urwenge Eh.
none rwari urwenge nyabaki umveza Mbarira.
nakubwire Mhm.
ujya mushikanje ndaruzaniye agomba kwisuka mu bitamuraba gute ati gute ndari wagomba kugutereka mu rugo rwawe arunteka mu gute
kundaba erega ko ruminata yapfuye nta wundi nyene urugo nitwe nawe si uko nyene Eh, yagiye ngaho araneteza ngo zoje ndasimba kuraba ngene abana baramutse ngo ibindi navyo ngo barakuze ngo bazovyimenyera rero ari we woba wemeye hati we nemera Eh, eh, je bwa bundi ntunzi Eh, naciye nigwandarika hanyuma nkaja ndemera ivyo avuga vyose ariko navyemeye mbega hukisha hirya no hino ntiwamubwira yuko umukobwa kuri yo yabiriwe ata uko.
mategeko afise mu rugo rwawe irindi iyo duheze guca ku mazi gusa Eh, tuzoca twimuka Eh, tuje kurera barya abana aribyo kuza bitwaza vyovyo ngo bakuze burya inkigira amaso manini ariko ntiyibonera Eh, none ivyo wabimuhishutse koko kugira ngo agende nawe avyumvisha abo bana ntibazohave batera akagera ntabyo niriwe ndamubwira none urubanza ruheze ntazoca ahomoka
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
Falaka give me love, oh. Now you the catch my shot, oh. For your sake, I go go touch you. Eh. We go drive around you for my Porsche. oh. Baby, pana, they say you like you all. I, I get you all. Baby, pana, anywhere that you go, I can follow you to go. Baby, pana. I say you like cassava, I got to big cassava. Hey, baby, pana, my love for you, you never die, you never die. Ah, Iva, Iva, oh baby, Iva, Iva, baby you too sweet, Iva, Java. My baby dance you do the lagwaja, make I take you to Babalada. Iva, Iva, oh baby, Iva, Iva, baby you too sweet, Iva, Java. My baby dance you do the lagwaja, oh make I take you to Babalada. Say love is a beautiful thing. Can you they cool my temper? Love is a wonderful tender feeling. You they give me ginger. So, so baby dance it, dance it, dance. Mm, The beauty in your eyes they give me life. Oh oh, Mm, I could give the Lord the thanks. Oh, for the sake, eh, eh, for the sake of love. Oh, Eh, baby, leave it about the bad oh. Arabadi with the body, Baba. Oh, for your sake, I could kill you. oh. Eh, Show you love that you never seen before. For like give me love, oh. Now you the catch my shot. Oh. For your sake, I go go touch you. Hey. We go drive around you for my Porsche. Baby pana, they say you like you all. I, I get you all. Baby pana, anyway that you go, I can follow you to go. Baby pana, they say you like cassava, I get to big cassava. Baby pana.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese uko mugana turabashimiye cyane maze gusa abarundi bari bafite impungenge z'uruzuba cyane cyane mu ntara ya kibitoki aho umunyamakuru wacu evariste nziko banyanka yari ari yatubwiye rero ko ushinzwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara abahumuriza ati imvura itangiye kugwa ni murime mutere izakomeza igwe tubyizere n'abarundi bose rero niko bizamera tubyizere maze rero murakarama mugire umugoroba mwiza kuri radiyo ijwi ry'amerika